iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington muri kumwe nanjye edi rwema mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika
yenda icyubahiro petero nkuru nziza wewe induru z'ibikere induru z'ibikona induru z'imbwa zikuga zitamutera ubwoba yaba ari mu gihugu agendera abenegihugu
uwo ni isa desire mazimpaka musitanteri wa komine mukaza ubwo yari mu myigaragambyo mu murwa mukuru w'uburundi bujumbura iyo nkuru n'izindi zirimo kongere y'ishyaka psd mu rwanda turayigarukaho mu kanya amakuru avugwa mu karere kuri uyu wa gatandatu ubuyobozi bw'umujyi wa bujumbura bwateguye imyigaragambyo yo gushimira abakuru b'ibihugu bya tanzania ubugande na visi perezida wa kenya kuba barashyigikiye icyifuzo cy'uburundi cy'uko umuryango w'ibihugu by'uburayi wakuriraho uburundi ibihano umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza yakurikiranye iyo myigaragambyo
ku mudiho w'indirimbo bene izo zihagiza abarundi n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza niho abari mu myiyerekano baharurwa mu bihumbi kuri uyu wa gatandatu batambukira rimwe na rimwe bagacishamwo bagatamba bahereye urugendo rwabo muri komine ntahangwa mu buraruko bwa bujumbura barurangiriza muri mukaza hagati mu gisagara imbere yo gushika mu kibanza citiriwe ukwikukira k'uburundi aho bumvirije ijambo nyamukuru baciye mu bibanza bitari bike harimwo ahahoze hakorera radiyo bonesha fm y'imuzavugiwe ko ijambo rya godefwa niyombare ku wa cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho yagerageza guhirika ubutegetsi wararemesheje urugendo ahashitse yibukije ikintu nkoramutima kuri we n'abo byari kumwe haraheze iminsi itari myinshi cyane hano nyene kuri no radiyo haje akagu k'inkorabara bagahagarara baririmbisha mbere n'ururirimbo ruhagize igihugu cacu bakavuga ko batembagaje ubutegetsi nanje ndavuze mu izina ry'uhoraho nyene ingabo ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'uburundi petero nkurunziza azova ku butegetsi ari uko yezu kirisitu agarutse tugasubira kandi kwamenyesha yuko petero nkurunziza yasizwe amavuta ata muntu n'umwe afise ububasha bwo kuyamukurako ibindi bibanza baciyemwo ni ambasade y'u rwanda isa desire mazimpaka musanteri wa komine mukaza yavuze ku izina ry'indongozi z'igisagara ca bujumbura yibukije icatumye hakorwa iyo myiyerekano ni kubera iyo ngingo yo gupfukama igihugu mu nda bagira bafate mu gusobanura uburundi ngo bagira ngo bagire imigenderanire y'ibihugu vya buraya basinyanira amasezerano y'ibihugu vy'ubumwe bwa buraya n'ibihugu bigize ishyirahamwe rya EAC uburundi bwarafatiwe ibihano rero turakengurukiye cyane nyene icubahiro Yoweri Kaguta Museveni John Pombe Magufuli w'igihugu cya Tanzania n'icegera cy'umukuru w'igihugu cya Kenya bo bashoboye kuja muri iyo nama bagapfundika ijambo rimwe bati ntawo tuvangura kuko batanguye kurya kamwe n'akandi bazoca bagatandukira ati rero ivyo bihugu nivyo fata imigenderanire uburundi butarimo nibabanze bafate iyo ngingo yo kubanza gukura ivyo bihano kugira uburundi nabwo bwisununure kuko iyi ntambwe twe tugeze ko barayibona turayikenguruka maze impaka yanashikirije kimwe mu cy'abanyaburaya bahora perezida nkurunziza nyene icubahiro petero nkurunziza wewe induru z'ibikere induru z'ibikona induru z'imbwa zikuga zitamutera ubwoba yama ari mu gihugu agendera abenegihugu kandi akabasanga ku kivu na nyagisagara ntimuhendwe mubona niwe yarivumereye avuga ati mu gihe imana ikishoboje nkitwara kino gihugu n'abantu basangiye igitsina bazopfa bubakanye uyo n'umuvumi imbere y'imana rugira byose nimubwire rero ko hari ikindi bamuhiga ko nuko yahanganye n'abo bantu batazi ko imana yaturemye rero turi inyuma yiwe turamushigikiye uretse abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu abo mu bushikiranganji n'ibisata vya leta bitandukanye imyiyerekano yo kuri uyu wa gatandatu yarigwiriyemo kandi n'amashirahamwe yigenga na cane cane ayo mu gisata c'abatwara abantu n'ibintu eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika mu rwanda kongere y'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage psd yemeje ko itazatanga umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ko ahubwo iryo shyaka rizashyigikira perezida paul kagame iyi nkuru turimo turayikurikirana umunyamakuru wacu asumta kaboyi wakurikiranye iyo kongere naboneka kuri telefoni turayibagezaho mu kanya
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko mu kanya nari maze kubibabwira mu rwanda kongere y'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage psd yemeje ko itazatanga umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ko ahubwo iryo shyaka rizashyigikira perezida paul kagame kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi wakurikiranye iyo kongere asumta icyo cyemezo cyafashwe gute cyatangajwe nande
urakoze cyane redi iki cyemezo cyabanje gufatirwa muri komite nyobozi y'ishyaka hanyuma komite nyobozi y'ishyaka yari yateranye mu gitondo igeza rero ku nama rusange ni ukuvuga kongere ya pesida abanyamuryango bose bateranye ibagezaho iki cyemezo abanyamuryango bageraga kuri magana arindwi na makumyabiri benshi bahagurutse bemeye ko bashyigikiye umukandida paul kagame ko ari we bemeje nka pesida asumta kaboyi psd yemeje ko izashyigikira paul kagame mu gihe ishyaka rye ritarafata icyemezo uh, kuri iyo kandidatire
yego nibyo niko ko navuga ngo niko perezida wa psd yavuze ko ari we bashyigikiye ndetse anavuga ko adashidikanya ko n'indi mitwe ya politike izakurikiraho muri iki gihe dore ko myinshi hari n'indi ifite inama rusange ejo ko nayo adashidikanya ko nabo bazashyigikira paul kagame hanyuma uyu muyobozi wa psd yagarutse ku bintu byinshi ndetse n'abandi banyamuryango ba psd bashima perezida paul kagame cyane cyane yanagarutse ko perezida paul kagame yabahaye umwanya wa premier minisitiri na premier minisitiri wari uhari kandi bitari biri muri gahunda bitari mu nyandiko ariko anashimira ko nyine yabahaye umwanya wa premier minisitiri nk'abantu arashimira fpr ko isaranganya ubutegetsi ikanabaha rwose n'imyanya rimwe na rimwe wenda irenze iteganije ese muri iyo kongere hari abagerageje kugaragaza ko batishimiye icyo cyemezo cyafashwe
yego edi nakubwira ntabwo byari byoroshye kuko nta matora yabayeho bavuze gusa ngo abashyigikiye ni muhaguruke yewe agahande nari nicayemo nabonye abantu nka babiri batahagurutse ariko ubundi mu bantu benshi cyane bari bahagaze hanyuma ndababaza se mwebwe mwasigaye mwicaye ni iki kintu mudashyigikiye ntibashimye kuvugira kuri mikoro ariko barambwira ngo umugabo umwe nabajije ntabwo ari umusaza arambwira ngo n'abahagurutse siko bose babyishimiye asumuta kaboyi i kigali mu rwanda turagushimiye cyane komeza udukurikiranire iyo nkuru hafi urakoze
urakoze cyane edi tuve mu rwanda dusubire mu burundi kuri uyu mu ntara ya gitega abanyagihugu batunzwe n'akazi ko gucukura amabuye n'umusenyi babigurisha ku bashaka kubaka baravuga ko bagiye kwicwa n'inzara ibyo ni mu gihe hashize amezi abiri hasohotse icyemezo cya leta kibabuza gucukura bat, amabuye batabanje kwinjira mu mashyirahamwe bagatanga n'imisoro umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana ukorera mu ntara ya gitega adufitiye inkuru irambuye kuri uwo mutumba wa kibande abanyagihugu bahaba benshi batunzwe no kwimba amabuye n'imicanga bashora mu gisagara ca gitega n'ahandi mu makomine agize iyo ntara haraheze amezi abiri abo banyagihugu batariko barakora bivuye ku ngingo ya leta yabahagaritse gukora ako kazi hatabanje gushingwa amashirahamwe azokwimba agatanga n'amatagisi asabwa abo bahora batunzwe n'akazi ko kwimba amabuye n'imicanga twabasanze ku binogo aho bahora bimba bamwe baryamye munsi y'ibiti bariko batwagwa n'agatiro abandi bagerageza kwimba mu misho utwo bagurisha ku nkorofani bose bavuga ko ikigoyi cabinjiranye mu miryango aba ni bamwe bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya amerika ntigasha woreka gusonza nyene none wi- udashonje wo- wokwambara ibishambara nk'ibi umuntu ariko arakwiruka asubira kwiruka ko asubira kwiruka ko nta buzima uheze uronke ngo ugure nyagahuzu ivyo ni ibintu vyumvikana umushingantahe nawe ukora kano kazi ko kuropora amabuye none bimeze gute ubu ntibigenda neza kubera urabona ba- hataraza ano matagisi cyane azimvye nk'uko amahera yaraboneka ko nk'ubu umuntu arashobora gutonda ngaha ukaronka amahera y'ikiro kimwe cy'ubu Buke- n'ahandi mu minsi ibi vyano makori bitaraduga warashobora kuronka umuntu ukorera akaguha nk'amahera ibihumbi mirongo ibiri ukarokora wayariye umaze imyaka ingahe ukora kano kazi nakoreye imyaka ibiri ndabona muri ino myaka ugira gatatu ubu byarayangaye Ku- kuyangara bwa mbere twarakora nta byo kuvuga ngo ngo ni ukuriha tugashyira ku ibarabara bose bakatugurira uyu musore w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri wayishuranya agashavu uri ngaha ku murimo akazi kagenda neza ubwo ndiko nicwa n'inzara kandi mfise inguvu zo gukora je sinumva ibindi bintu birebire ngaho kwigura nsiguza kuko nje ngaha gukora ni ukunyiruka ko hari ikindi nganyuma nyuma bavuga ko tuja mw'ibarabara nyene ngira nivyo vyobera Tu- tuyoye buri bizanywe ni- n'amazi sivyo twimba mugabo ca batwirukako rubabaza uwo rutwaye jewe nka nta vyinshi nabivugako ko jewe ndashobora gupfa n'inzara nawe akaba ariko arakira abafise uburyo bwo kuriha amakoro asabwa bariko baragerageza kwiyungunganya mu mashirahamwe ariko naho barazazaniwe n'ivyo basaba ndetse n'amatagisi bategerezwa gutanga ndi kuri iyo mariko ari muri abo jewe ko badusavye amafaranga jewe jewe mbere bira- birayoberanye urumva abo muri ya environema bari baduhaye uruhusha bonaho rero bo- twagiye twumva ngo hariho abandi rero sinzi rero aho vyo babigeze jean marie hatungimana atwara igisata kijejwe gukingira ibidukikije mu ntara ya gitega aremeza ko hariho kutamenya kuri abo banyagihugu avuga ko hagiye kubaho inyigisho kugira ngo abanyagihugu batahuzwi neza yo kuja mu mashirahamwe abateguye uruganda tuzokoranya abantu barabwa n'icyo kibazo bose mbere n'abajeje intwaro kugira ngo twumvishe abo bantu iciza turondera ko bogiyoja mu makoperative turamaze kubona yuko vyabadidaniye cyane kuko birigaragaza ko batarabona intumbero y'ivyo bintu Nico gituma hariho ikintu ca mbere bateza kubanza kugira bateza kubanza kurondera umuhinga aza kubigira ingene aho hantu bazokorera hasanzwe hameze nuko baheje kuhakorera tangaruka mbi zizoshikira ibidukikije kuri uwo mutumba wa kibande uri kwibarabara ry'ikaburimbo rihuza intara ya gitega n'intara ya karusi ibikorwa vy'urudandazwa ruto ruto vyahora bihakorerwa vyarahagaze abahaba bavuga ko amahera menshi y'abahashorera yava mu micanga no mu mabuye gilbert kabura ni umusore yahora yanga inyama kuri uyo mutumba aba bose babanyuma baguze nya bintu nyene ivyo by'amagarabi n'amabuye badandaza bagaca baha amafaranga abakozi ba- ba- babicukura ama bari baronka abashorera n'amabutike kanyene banose nka binyama bose n'akinyamutari bazizihe cyane ko n'abakiye bahari baheze babigure na mwe mubibona ngaho ukuntu hameze wasanga huguye kandi ngo masaha yana ko buguye usanga ko buguye akuba hose harugaye ndi kuri iyo mariko yatujanye ahantu yahora afise akabari usanzwe kuba ahantu wari ufise akabari hano jewe nari nsanzwe nyene mfise akabari ngaha niko mbona hariko amagufuri
urumva kubera uruhombo Eh, abakiriya bava nyene benshi mu- muri aba banyene bacukura utugaraviye n'umusenyi mbere y'uko iyo ngingo ya leta isohoka abimba amabuye batanga amafaranga amajana atanu ku mwaka bakayatanga mu kiga ca komine uno musi basabwa kuriha oberi amafaranga umuriyoni w'amarundi n'ibihumbi amajana indwi azohora atangwa buri mwaka ikibande muri komine ya giheta fidel dantoine nsabimana ijwi rya amerika
kaze mwumvirize igikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
igirayo dorine nicare gatoya ndagusabye reka mana yanjye girene umpe gusohotse urwaye gusohoka muganga muba mwabona reka sha dorine kwizobazana ariko uvayo tutabonanye kandi namusanzeyo ndagusabye nkura ha twegere imbere tuve mu bantu mukuru ndagukura hano kandi mbona umenga ugira urabe ingosi cyo kucara hajya mu twatsi akayaga kaguceko erega uri kurantera ubwoba
abanyenesha ni sawa naho nopfiraho byaba bikwiye ibyanjye purama oya nawe rero utangura kuvuga ibyo gupfa kubera urwaye ntiyaramvye amaguru unyegamire kwa mubwire ibyo muganga yavuze
kasha dori ibyayo ngo ni ukuri sinoronka nuko ntoyavuga kubera ubuho rero ubwanjye buraheze dore none nzoba uwande nuko uriho nzoba uwande dorine jewe rero mbwira romana ndagomba ukuntu muganga yakubwiye gute gari dore ifisi nda dorine ni ukuri ndaba ndapfuye ni ukuri dorine cyo mwana nzomushira he dorine ni ukuri ndagomba ufise inda ifisi nda ni ukuri muganga dorine.
yaravye neza yagupimiye ivyo kabiri kose dore aha ntiyari yemeye ko umwana nkanje ni ukuri ntuba afise inda mbega yemeye ni ukuri nzokoma kandi arega mana yanje urashaye ivyo urashaye ivyo rekakwira no kwisi yonyene dorine jewe ngire ubabarire tubyiyumvire ko biri kose ntitubure uko tubigira jembona n'ukuri nobigira gute n'ukuri ko ufu yatagiye oya yedu ndacitse amenyo y'abatwenzi mu bwenge Oya.
ubuzima bwanjye burapfuye nta kindi dorine bityo n'ukuri aho abantu bazobimenyera nzobubande dorine weshaye ibwezi ko abantu bakunda kuvuga kandi uruvugo ntirwica kandi si yo bazokorera n'uwo mwana reka kuguma ubwinji umutima urira ahubwo reka turabe icyo dukora
yashanwe aha nta kindi namaze kurugwamo nagaje dorine numva ntuyikorora dorine n'ukuri ibyo nibyo mbona dorine ibyo ntusubira no kubyiyumvira ntibirimo nta kwica umwana ukaba wasabye iki ahubwo yibere urazi ko ukiri muto atanu ko ushobora kumurera nawe none ukagenda none ubona gute no- icambere ukapase ubimubwire ye Eh.
ngende kwa bidoda Eh.
ndamubwira ngo mfise inda yawe Eh, none wowe umva ibyo yo byemera n'ukuri Kubera?
aha ndimenya shana ukuri wowe Oya, nkanura reka uko mpanura kubyiyumvira.
ibiki nkaho Oya, ntunyirekere wowe rero bakuvuga ibyo utaramubaza Jeno.
we rinda ugenda akaba Amana kabaye ndagora ukuntu.
kandi kuya ntacyo biza kukungura atari kuguma umerewe nabi gusa sha dori ni ukuri ko ubimbwiye nzoja kumubarira yamara je nta kintu nurya ndamwiteze ko dori mbe hazogera umunsi nkira aya magorwa ryarigamana yanje jewe ivere kizohera shaye ive reka Oh, man.
kukivuga ko kandi naje turi kumwe ahubwo ingo Eh.
dutane umwira ndakugaburira ndazi ko twaje kwa muganga atacyo washize ku muntu
muri aya mahanga y'uburundi bwa Ive.
nyaburunga we ive sa ivete sa mbe urihe nyaruka ndagukeneye ndaje mu kanya ye ja, jega yemwe kubana n'uwo mukobwa ataca ahereza intoki bigiye kungora tu urabona akagaye kiwe sabwe naje e sege ndaje mbe wa mukobwa namaki ko wiri ujyane numva ngwaye jewe Eh, eh, ego ugwaye ikigada kuva ryari byagufasha Eh?
numva nzungurirwa Nyagira kandi mbabara mu numve.
nda, kandi n'ukuri numva ngo iki ubabara mu nda yego Hmm, ati no kuzungurirwa ndazungurirwa wareka kuzungurirwa gute umaze uyu mwanya wose urambaraye mu gitanda eh? ahubwo wababara na buke ive sa wirirwa atacuhereje iminwe eh? ariko nta soni ega je nakubwiye ko ngwaye kandi sinakubeshe kandi jewe sinakubeshe kandi wanashima ivyo sinariye urashaka kuba zinagiriyo kandi je ndumva ati sinariye ego mama wanje mbesha ibijumba biri aho wari kubiryaga mama wanje atari umuceri Hmm. noneho sinjya akaba yariya kandi ehe rero ndakubwira ivete ivyo ugwara vyose umenye kumfasha ko sinobimara Eh, kandi ngwaye kandi bikabazi je ndaza kubikora numvise bigabanutse je sinkora nyene umviriza ndakubariye Kuri je sinkora je ivyo ubunyene.
vy'amagwara ntunzanire kandi ugwaye aja kwa muganga ntaja mu none gitanda ntimunjana no urumva ubwo ni ugwitwaza atawurufatiye nyarutse ucishe amazi mu maso ukure urwo rugonera hamufata isuka ka kavi gasigaye hajya mu mwonga asange wakarima kandi apana gucishagiza ko kuko ejo nzohatera Ah, eh nja kurima kurwara nabyo byagira abantu.
uruzuba nakubwiye Si ko jewe.
nigwariye kino igwari none wibaza yuko nzo- uzokwamureza amaboko ngo hari izuba eh canke ejo ubona no kwitaburamo bangahe kugira ngo nshobore gukora ibikorwa vyose vyo muri iyi nzu ndi je nyene Eh? Eh, ariko aho niworeka ubwo bunebwega wa mukobwa Zubunebwe, bawibuka ko nawe uri umwana wa urabizi ko nkora mukobwa nkora byinshi nga ndetse kajya konka ujya mu murima w'ibigori si je nawe urimo nongera ndabitera je n'ubu simerewe neza kandi jewe niyo mpamvu atatu ngufasha umviriza Je nakubwiye rero sinkora.
ega nukuri kwa mungu wa mukobwa atasatse uti nacu mfashe gayivete Sinkora.
subiramo rindira imwe numve nukuri Jewe, navyo ndaza numvise kugufasha numva ka mitende jewe nu- Eh?
simba nanje rero nce mba ndaturika nkora nongera ndakuronderera ivyo usakira nawe upfa ufite akaraye ngaho nanje ukagenda uriye udakoze urangaye nta kundi none Eh, ngiye.
urakora canke ntuye ntaco usigurira ngaho kandi hoshe imva mu maso ngeza ahantu Puh. ecisha amazi nonga mu maso iyo yashigabanuke egira neza ntacuri kurihutira
nawe nyene ugira uterunyeze umubiri wose ndakuza nyene ehorosha gato eh, eh, ya, ehorosha gato ngaha anye nicishe ko n'agasabuni kugira ngo ibi vyoya byose bibanze bihere Eh, ahubwo nyene eh, eh, i- igira inyuma igira inyuma mazi ntabwo utarukireko Ah, emi kandi wereye ni kunyamira hakwiyoza utubwira kunyoza nanje kandi basa neza Emi, mukama wanje none ndakubaze bwabo uko kuya gose wari kuwiheye reka sha reka aha naturagaye muri siporo?
Eh, hari aha- ah, muri siporo Ah, hari ahandi nari kuba mvuye atari kw'ikomine ehe rero ingo twicare mu nzu uva kuri urwo ruzuba ibifungwa vyahiye ndakugaburiye wahejeje rero ivyo kwandikisha
reka sha reka iki none ko aho urazi shavu ko ari nyinshi Uwe, reka wa mugore we reka si ibintu hewe nawuzi ibyo mvuga n'ibyo oya mvuga mbwira none habaye ngo habaye iki yo ah, nagiye ku ikomine kwandikisha itongo kumwe nyine twari twabivuganye hewe yo nabo batizana icabona naco nyene ngo giheze ngo gishire ku mukono hewe nderaguza nabuze n'inyoni ye ipu reka kubesha ndi boreka kubera wabuze umuntu n'umwe Eh.
yo kubera icabona ngaha oya mbwira canke ntiwarondeye jewe ntavyo numva wewe aho iki cyuya ntahanye wibaza ko nagikuye hehe nanje ntavyo nta numva muntu ntabajije bose barandahira ngo ntibageza kumbera icabona ngo Oya, naho naho nubwira wabintera mu gute?
rushinge ntavyo yewe n'inzoga hasha ntaco zababwiye Ni- mbega kaja urambwiye pe mbega yemwe abantu bubu babaye si ibintu reka reka Eh?
reka reka reka.
aho kuba icabona si ibintu bisanzwe ahubwo se abantu n'ibikoko babuze ishamba binjiramo gusa ariko aho hari ikintu kigoye nayo ndabasabye je ni kuri naje nta- ntavyo numva mugabo ndakubariye reka reka iyo ni inziga ibuzuye Eh, hari aho bibaza ikindi.
yuko kubona tumerewe neza gutya babiryohereza Reka, reka sha reka bakunda agapfa nta n'ikindi Mug- mugabo sha Mm.
tuzobaho basiba barahumba ibyo byobyo basha babimenye Eh, babimenye inzira kurira mu babimenyere ishyamba. Eh.
basha twe niko bizokwama Eh, eh, numvise ishavuga sha ahubwo azanira ibifungurwa na kakagwa manza nikura umukoshi
ehe esha karibu twifungurire nanakubwiriye twaduhara gukunda
urakoze Mbe- mbe- mbe- mbega eh, burya abandi bo bafunguye eh, ko ntigeze ndabumva kuva ngishika ngaha reka ntuze wese reka abagoye rero wibaza yuko ari ibyabona gusa ndazi aho wa mukobwa ivere Eh.
yanse kumfasha ikintu na kimwe Eh.
nagize ndamukoma ngo ja kurima Eh.
yampakije no kuja ku ishure ntageze ico akora gusa yirirwa aryama yego jewe sinzi ivyo ari vyo none ariko yagize ingorane yabari mbaze
uko iminsi ihera eh, niko ubwabo bwiwe buguma bukura none azobaho atakintu na kimwe emwe nta na kimwe ahereza inyuma uwo mukobwa biza kutugora mugabo kandi Mm.
jambwira ngo aragwaye mama wanje Mm.
Mm. urabona rero umuntu ngo aragwaye ntaje kwa muganga mugabo hageze ku isahani Hmm, agasakira eh anyishura rero n'ako kagaye ntiworaba raba nk'uko kakonga ntikararira kandi nari nzi yuko nzinduka kugatera ye Eh, ubwo bunebwe bwiwe none ni nyabaki mbaza nkubaza aho rero tuza gucererwa gutera ngo ni umwamikazi rero yirirwa aryamye Asa yirirwa yamikaye muri ico jewe rero aba bana ni ukuri batakunanira indero bahawe siyo na gato ni ukuri nta ndero bagira ntibagira namba ibaze ntuzi nanje namubwiye yuko adakoze atazogenda ndirindi eh urazi kwama nturagara jenyene vyitwa ngo mfise umukobwa mu rugo ahosha nuko bahana abana Eh, jewe eh.
nangerageza ahejo uzoza ubona asimba buhongo asimba bugeregere eh, yisabira n'ibyo akora sha ehegera shangaha anye eh, twifungurire
karibu karibu ndi mu nzu
amahoro meswe murakomeye amahoro yivete wanje ni sawa karibu karibu ku gatebe ahantu ariko ndarondera ikibazo nigeze gutanga ariko sindakibona neza aho nagitaye ha nicyo mushaka kuzava mutanga none ga meswe ego hari ezerisisi imwe nari natanze kandi bamaze kuyikora demonsitirasiyo zaciye ziborohera nashaka gusubira kuyibaha y'amaraso nibuka nesikoreri iyo ariyo oh, nashaje kwe reka n'ibishika si ugusaza muga murataba mubitoza ah reka ndabyihoze gato nganiriza umushyitsi wanje nikundira cane gose kajeno barindira mu gaheza nta ngorane sinihuta meswe oya sishobora kukurindiriza ntavyo nogira ahubwo reka negereza agatebe impande yawe tube turaganira mbeko mbona umenga urakanye n'ingene hashushe reka si mwanya n'ibisanzwe amakuru yawe wari wankumbuye mma ibinzanye byose bisanzwe meswe aho ubona shajeyo meswe je ndakomerewe n'ukuri
haha ukomerewe gute ko mu ishuri esheka atayiriyo kandi we mu bazoyobe gutarimwo ni igiki kigukomereye
sheke bibaza ko ariyo mu ishuri gusa ga meswe N'ibindi n'ibiki iyo aba ariyo mu mukobwa.
ishuri ho biba ari ibisanzwe n'ukuri none mbwira ko mbona usa nirirenga nkaba nzi ko mu ishuri ari sawa Ha, je mbona byose bimeze neza ni iki rero ngo ndagufashe ntibaze ngo ingorane ntigwanje gusa meswe aho ubona niwo wazintiye n'ukuri ahandi ho je nari nimerewe neza aho ubona sha meswe warankwegera akarambaye n'ukuri atatu nakugira je ndagowe n'ukuri je nakugize iki ko utambwira kandi ntunabwo Eh, erega bizoza nagiye kwa muganga kubera amaze iminsi numva merewe nabi muganga acambwira ko nibungenze wamana je ndagowe n'ukuri uvuze ngo iki gahive ndibungenze niki nkawe udatangura none ko jewe ngo jewe vete mfise inda kandi ni iwawe meshe ni iwawe ufise inda yanje Ni jewe iwawe nzonze yego none ibivuga nivyo canke muganga arashobora kuba yihenze Nti- Ama- ama- ama- ama- ntiyenze bizoza nibyo kuko ibimenyetso byose vyari Karabaye.
bibungenze ndi navyo kandi Yemwe nagiye kwa jewe, muganga yewe nkwegeka ndanavyikeye mu kamaro none kigo.
je nzoba uwandegamire Nomoke.
abantu babimenye nzokwigwa mu gitwara nje yemwe nukuri nyikire Je ndagowe hehe ga jewe, nukuri sendagowe.
wamana ndagowe oya oya oya reka kuja kwanza tubanze tuvugane ne tuvuganiki umbi reka kurya tubanze twumvikane imbere tuvuganiki ubinume gose kandi ubinyegeze ntihagire n'isazi None nzoca njahe?
wavyumvise kasha eh.
nubikubaza urahire ko atari vyo gume hagati ya twebwe babiri nakare nitwe nivyo biraba vyamenyekana.
hama je nzokwimenyera ico nkora
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana acenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambiro abasezeye naho ubutaha
barakoze bagenzi bacu bo muri studio ijambo batugejejeho ikiganiro intamenwa aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimire mwebwe mwese mwari muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho aya makuru wayashyize hamwe ni inosa kimenyi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edirwemo
nashonye uteye neza mfata akaboko nazoni ngoma kanamba ndagura champagne nagira imbaraga sinarusha samson ubyina neza kandi negura ntabara dore burenda gukiya dije ntanyorohera in the morning ngendi hangover ndagutumira iyo nuye inbox I don't love your money.